iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri sanga ku ijwi ry'amerika muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema amakipe ane yo mu itsinda rya sahara azakina imikino y'akamarampaka ya basketball africa league bal i kigali mu rwanda mu kwezi kwa gatanu yamaze kumenyekana impaka zacitse mu ijoro ryo kuwa kabiri ubwo habagaho gutungurana mu mikino ya nyuma ubwo ikipe ya us monastir yo muri tunisiya isanganywe icyo gikombe yatungurwaga igasezererwa na as duwani yo muri senegal iyi mikino yamaze iminsi icumi ikinirwa mu nzu y'imikino y'i dakari yarinze igera ku munsi wayo wa nyuma nta ikipe n'imwe irizera ko yakomeje dore ko amakipe yose yarangije anganya amanota habaho gukurikiza ikipe yazigamye amanota menshi iyi mikino n'indi yo mu itsinda rya nil izatangira mu mpera z'ukwezi kwa gatanu kwa kane i Cairo mu mbabarire muri misiri niyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mu kiganiro cya none ndi kumwe na mugenzi wanjye jean claude munyandinda umunyamakuru w'imikino w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda twanafatanije kubagezaho iyi mikino uko yagenzuye mu itsinda rya sahara jean claude munyandinda ikaze nanone ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane edi rwema nshimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi b'ijwi ry'amerika baduhoza ku mutima ngira ngo nongere gushimire nyine kuba wanyambaje ngo dukomereze kungurana ibitekerezo muri uru rugamba rw'imikino urugamba abantu bose bakunda kandi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika tuzi ko ari ikintu kibahora ku nyota urakoze jean claude munyandinda turi kumwe kandi n'abasesenguzi b'imikino bari budufashe gusesengura uko iyo iyi mikino yagenze kuri telefoni turi kumwe na jean pierre habimana ni umuyobozi w'ikinyamakuru rebero gikorera mu rwanda bwana habimana nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
ebyiri rwema ndabashimiye ni uko murakoze kongera kuntumira koko ubusesenguzi buba bukeneye kandi nanjye iyo mbashije kuvugana namwe ni kongera kungirira icyizere ndetse no kumva yuko nanjye umutaye nta cyangwa se icyo mbasha kubungura hari benshi bigirira akamaro nuko murakoze urakoze cyane jean Pierre kandi natwe turagushimira kubw'umwanya uba waduhaye kugira ngo udufashe gusesengura ibijyanye n'iyi mikino duhere kuri jean claude munyandinda wakurikiranye iyi mikino nk'uko nari mbivuze yarinze igera ku munsi wayo wa nyuma nta kipe ifite amahirwe ijana ku ijana ko iri bukomeze mu makipe ane agomba kujya i kigali mu rwanda wanyuramo abakunzi b'ijwi ry'amerika uko byari bihagaze ku munsi wa nyuma
nibyo koko rwema urwo rujijo cyangwa se ayo matsiko yarakomeje ni imwe bakunda kwita suspense mu rurimi rw'amahanga aho rero byarinze bigera ku mukino wa nyuma uwo mukino twavuga ko umukino w'umunsi wa nyuma ariwo wakemuye impaka aho ngaho rero hari ku wa kabiri tariki ku wa kabiri w'iki cyumweru itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi nyine turimo kwa gatatu aho rero imikino yabaye duhere ku mukino wabaye saa kumi n'ebyiri z'umugoroba aho ikipe ya abc fighters yo muri cote d'ivoire yahuye n'ikipe ya sadi marien noneho ikipe sadi marien iza gutsinda abc fighters amanota mirongo icyenda kuri mirongo irindwi na rimwe ibintu abantu batari biteze kubera yuko ikinyuranyo cy'amanota cumi n'icyenda bari amanota menshi hanyuma undi mukino nanone watunguranye ndetse kurusha n'indi yose wahuje ikipe ya as rwanda yo muri senegal ikina na us monastir wabikomoje ko us monastir ariyo ibitse igikombe cy'umwaka ushize uyu mukino nawo waje gutungurana as rwanda yari iri mu rugo itsinda us monastir amanota mirongo irindwi n'atandatu kuri mirongo itandatu bigaragara ko icyo kinyuranye nyine cy'amanota cumi n'atandatu cyari ikinyuranye abantu batari biteze jean pierre habimana ikipe ya us monastir niyo yari isanganywe iki gikombe muri sezo ya mbere yakinnye umukino wa nyuma n'ikipe ya zamalek itsindwa uwo mukino ariko ni ikipe imwe mu makipe y'ibigugu ku mugabane wa afurika mu mukino wa basketball kuba yarasezerewe ikaba itazaboneka mu mikino ya kamarampaka izabera i kigali mu kwezi kwa gatanu ibi wowe wabyakiriye ute ubona iyi kipe kuvamo kwayo byaratewe n'iki
urakoze edi rwema ikipe gusezererwa mu by'ukuri icyo naje kubona ni uko hari abakinnyi benshi ikipe yari isanzwe ifite ariko abakinnyi baza kugenda bayivamo ikindi imbaraga zayo buriya wa munya australia cyangwa se umusouth sudan uriya mugabo yarayifitiye uruhare runini cyane nubwo wenda atari we wenyine ariko hari abagiye bayisohokamo ni james majya kuvuga
icyo ngicyo ubwacyo gifite icyo kivuze kuri ekipi ikindi navuga ni uko amakipe yose aba yageze kuri kiriya cyiciro ni amakipe aba akomeye nta kipe rero n'imwe bavuga yuko ugiye gusuzugura kandi iyo kuba yari ifite igikombe cy'umwaka ushize byayihaga amahirwe n'igitinyiro cyo kuba ishobora kwitwara neza ariko rero iyo ibuze erema za ngombwa byanze bikunze bigomba kwigiraho ingaruka hanyuma jean claude munyandinda nk'uko twabivuze aya makipe yarinze agera ku munota wa nyuma ataramenya uko bizagenda umuntu arebye ku rutonde rw'uko amakipe akurikirana usanga amakipe hafi ya yose anganya imikino yakinnye aho ngaho abantu bakibaza ese ni kubera iki kipe ya us monasitiri ariyo yavuyemo kandi yaranganyaga amanota n'ayandi makipe ane azakomeye
nibyo koko nibyo koko edi rwema amakipe uko ari atanu yose yanganyaga imikino yatsinze kuko dusubiye inyuma gatoya twavuga ko amakipe ni atandatu bisobanuye rero kubera ko buri kipe igomba guhura n'indi bisobanuye ko buri kipe igomba gukina imikino itanu aha wenda ikipe twakuramo wenda muri muri aya atandatu ni ikipe kwara falcons iyi ngiyi niyo muri nigeria yo n'ubundi n'umukino wa nyuma yo ntiyari irimo kuko yakinnye imikino yayo itanu iyirangiza habura umunsi umwe yayirangije ku wa mbere yari yanayitsinzwe yose no kuvuga ngo byo bisa nk'aho bitayirebaga kuko yari imaze kwiyakira ko nyine ari iya gatandatu ya ya nyuma wari umaze uti rero kuki us monasitiri ariyo nyine byarangiriyeho itashye ikipe uko ari eshanu ariyo us monasitiri abc fighters red basketball club ndetse na stade bariye yo muri mari yose urebye imikino yagiye ikina ku mikino itanu bakinnye buri kipe muri izi tuvuze uko ari eshanu yagiye itsinda imikino itatu itsindwa ibiri iyo rero bateranyije bakareba imikino mwatsinze n'iyo mwatsinzwe bingana birumvikana ko amanota muba muyanganya noneho mukaza gutandukanywa n'amanota ariko noneho atari aya ngaya tubaraho ari amanota bashyize mu nkangara aho rero baravuga bati muri izi kipe uko ari eshanu izigamye yagiye yizigamira amanota yo mu nkangara ni iyihe kurusha indi bivuze ko kiriya kinyuranye twakomojeho ikipe ya ya stade mariye yabonye ku mukino wa nyuma itsinda abc fighters ndetse na kiriya kinyuranye as one yashyizemo itsinda yose murasiri cyabagiriye akamaro rero bituma birangira bituma noneho bateranyije bakareba bati impanda twizigamiye y'amanota yo mu nkangara irangana ite byatumye rero ikipe ya iyo semanatire isigara ifite umwenda ahubwo umwenda mvuga ni uko amanota binjije mu mikino bakinnye n'ayo binjijwe urayateranya ukareba noneho ba- ufite umwenda ungana ute iyo semanatire rero niyo byagaragaye ko itizigamiye ko yari ifite umwenda w'ibitego birindwi eh, cyangwa se amanota arindwi tubyite gutyo hanyuma abc fighters igira umu- muwenze cyangwa se yari ifite umwenda wa kimwe mu gihe uriya ziriya zisigaye zo rero arizo red ndetse na as one na na stade marie zo zari zimaze zari zarizigamiye ku buryo uteranyije amanota basize mu nkangara nayo batsinzwe mu nkara- mu- mu nkangara zayo usanga noneho bari bafite icyo twakwita nk'impamba cyangwa se icyo bita goal difference cyangwa se point difference aho rero usanga eh, eh, stade marie ndetse na as one ndetse na red zo ziri hejuru y'amanota cumi n'abiri byumvikana ko rero icyo kinyuranyo cyo kwisiga- cyo kwizigamira aricyo cyasezereye yesu munasire itaha nyamara yo yafite igikombe cy'umwaka ushize Ah, bivuze ko ikipe ya us monastiri yasabwaga nibura gutsinda is duwan cyangwa se igatsindwa ku kinyuranyo kitari hejuru y'amanota ah, icumi icyo gihe kandi ikinyuranyo cyabaye amanota cumi n'atandatu mu mukino wayihuje na is duwan
nibyo nibyo nuko byari bimeze hanyuma rero eh, jean pierre habimana eh, kubona amakipe atanu yose mu itsinda rimwe arangiza anganya amanota ibyo bivuze iki ku ntera y'umukino
Ah, urakoze ebyiri rwema isege navuga nk'uko nari natangiye mbikubwira aya makipe uko ari atanu ah, amakipe cyane cyane ajya kugera hariya ni amakipe aba yerekanye ubushobozi ikindi ni amakipe aba azi ikiyajyanye muri ririya rushanwa niyo mpamvu rero uko ari atanu kuba anganya amanota icyari gisigaye wa mugani kubatandukanya ah, na- ni ibitego ah, byagiye zizigamira niyo mpamvu rero navuga yuko usibye ikipe ya kwara falcon yo muri nigeria ah, twavuga yuko ari isohotsemo nta kipe n'imwe ibashije gutsinda ariko izindi babonye ko zagiye zitsindagurana bivuze rero yuko ah, irushanwa kuri aya makipe ane yabashije kwikarifiya azaza mu rwanda mu kwezi kwa gatanu Ah, navuga yuko ah, muri ririya tsinda rizakinira muri misiri ah, rizaba ari iyi mikino ikomeye ku buryo navuga ko ah, kugira ngo noneho wemeze uti ikipe nka stade mariya cyangwa se union sportive ah, ibashe kubona ko ah, abidja ibashe gutsindwa cyangwa gutsinda ntabwo wahita ubyemeza ahubwo navuga yuko ah, ari ugutegereza umukino urangiye urakoze cyane jean pierre habibamana nabibutsa ko uri umuyobozi w'ikinyamakuru rebero jean claude munyandinda nawe ah, i- iyi mikino igitangira ndabyibuka tuvuga ko ah, amahirwe yo gusigara ari hagati y'ikipe eshatu icyo gihe twavugaga kwara falcons yo muri nigeria tukavuga is duwane yo mu gihugu cya senegal ndetse na stade mali yo mu gihugu cya mali Ah, kwara falcons eh, yavuyemo idatsinze umukino n'umwe ariko ayo makipe abiri ahubwo niyo yarangije ayoboye iryo tsinda ibyo bivugi- bivuze iki ku mukino Ah, nawe waba waratunguwe cyane ubonye ikipe nka stade maliye irangiza iyoboye iri tsinda
aha nibyo nibyo rwose aho ngaho nta muntu utaratunguwe cyane cyane eh, kuko ikipe ya stade mariye nibyo ba- ba- byagaragara ko mu mikinire hari hari imbaraga bafite ariko wagereranya n'ibihangange nyine bagombaga guhura ukavuga uti ibyo byose iracyari insina ngufi ariko umuntu yagaruka kuri iki kintu eh, abayobozi ba bari bashyizeho eh, uburyo uburyo bw'imitegurire cyangwa se uburyo bwa Eh, bwo gushyiraho amajonjora amajonjora twavuga ko aba amajonjora akakaye kuko hari icyiciro cya mbere cy'amajonjora ya mbere hakaza n'iki cya kabiri cy'amajonjora mu makonferanse aha ngaha ngira ngo niho amakipe koko agaragaza ko yityaje eh, na kompetisiyo ikiyongera cyangwa guhatana bikiyongera eh, aha ngaha byagiye bigaragara dufashe nk'urugero eh, kuri izi kipe eh, n'ubundi zisanzwe zibarizwa mu burengerazuba bwa afurika iza sade mariye sade mariye baravuze bati twebwe icyo tugomba gukora ndabyibuka ko kapiteni wabo yaravuze ati ikipe ya abc fighters yaradutsinze eh, ubwo twakinaga nyine dushaka tike y'amakipe atatu noneho baradutsinda bana- banatwiyemeraho bavuga bati twebwe nta mukino nta- nta mukino muramenya muri stade mariye muri insina ngufi noneho baza noneho guhurira muri sahara ni ukuvuga ngo rero ibi nabyo byongera twavuga ko byongera ako gapingane kandi kaba gakenewe mu mikino twavuga ko ibi bintu byo gushyiraho akayunguruzo gakomeye cyane aho ikipe irinda kugera muri aya cumi n'abiri ya nyuma yabikoreye ngira ngo ni kimwe umuntu yashima mu mitegurire nawe ubundi gutunguranaho umaze no kubona ko noneho ubu nibwo bitangiye bizanahoraho ikipe izagira icyo yirare ngo isanzwe ikomeye noneho ihure n'amakipe yaciye mu kayunguruzo nk'ako ngako gakomeye usanga irayitunguye ejo bundi ubwo imikino ya niri izaba itangiye ntuzatungurwe nk'ikipe ya cape town tigers cape town tigers yo muri afurika y'epfo aho ishobora kuzagira icyo ikabona itunguye amakipe asanzwe akomeye nk'uko nyine byagenze muri iri tsinda rya sahara ugasanga no muri niko bigenze ibi rero umuntu agashima ko izi ngufu akenshi zituruka zituruka mu mitegurire no mu rugendo rugoye cyane amakipe abanza gusesereramo kugira ngo agere muri ibi bice bya konferanse ari naho ufite icyizere ko tuzajya tubona amakipe ahangana atari rya biryo kuvuga ngo hari ibihangange n'insina ngufi bikaba ari ibintu byiza kuri basketball muri afurika egirwemo jean pierre habimana nakurikiye za komantere zagiye zishyirwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino abantu benshi bavuga ngo ikipe ya reg yari ihagarariye u rwanda muri aya marushanwa ngo yaba yaragize amahirwe gutsinda imikino yayo ya mbere bwangu na bwangu amakipe asa nk'aho atarakanguga naho iyo biza gutindaho cyangwa se aya makipe nka as duwani ndetse na stade mariye ngo iyo iza gukina nayo mu mikino ya nyuma ishobora kuba nayo yari kuba yaravuyemo wowe ubivugaho iki cyane cyane kuri buryo ikipe ya reg yitwaye
urakoze ebyiri rwema ngira ngo ku mukino wa reg ndetse na as duwani ubwo byajyaga gukina ndibuka yuko twagiranye ikiganiro kimwe mu byo navugaga navugaga yuko ikipe iri iwayo kandi tuzi yuko inkoko iri iwayo ishonda umukara ikindi twumva yuko ku mikino yari yabanje yagombaga kuba itaribashije kwitwara neza yakagombye guhindukira igahera kuri ekipe ya reg reg rero kuba yari izi icyayijyanye mu irushanwa igakubita ibangura burya kurya ni kare kuko mu kinyarwanda bajya baca umugani niyo mpamvu rero navuga ko imikino yayo ya mbere yabanje gutsinda amakipe navuga yuko buriya rimwe na rimwe hari n'igihe bajya bavuga ngo ikipe ishyirira mu irushanwa yagiye rero akurira mu irushanwa arazamuka ariko azamuka rege yamaze kuvanamo amanota yayo aba navuga rero ko kuba yarabashije gutsinda iriya mikino ya mbere aribyo biha amahirwe yo kuzagaragara inahangaha mu kwa gatanu jean claude munyandinda igitekerezo cyawe kuri abo bavuga ko reg yagize amahirwe cyane gufatirana ariya makipe atarakurira mu irushanwa nk'uko jean Pierre abivuga
nibyo nibyo nk'uko yari abisobanuye nyine kurya ni kare hato n'intera umwana ni ukuvuga ngo nabwo bavuga ko ari avantaje bagize kuko bashoboraga no gutangira noneho baratsindwa noneho ugasanga n'igihe cyo kwirasira cyangwa cyo kwigarura nacyo kigeze ntaho amazi yamaze kurenga inkombe twabivuga gutyo usibye ko nyine nanone amakipe ari mu irushanwa nk'iri ngiri hazamo no gukina ikipe yiyahura nk'iyi ngiyi ayesi wani urabyibuka ko mu gutangira abantu bari batangiye bavuga batari ko si ikipe kuri iwabo ko abafana nta kuntu bataza ngo bayishyigikire ko itangiye itsindwa ariko byagezeho n'umutoza hari igihe kigera nawe akavuga ati ni igihe bireba igomba guhindura ibintu bitaba ibyo bakaba bamuraho n'icyizere uribuka ko ikipe yayigezeho arayitunganya kuvaho umukinnyi sitoburini sitoburini uzi ko hari imikino ibiri ya mbere yakinnye ukabona nta arasa nk'aho atemeza imikino yagiye ikurikiraho bagiye bamushyira ku ruhande bigaragara ko noneho ikipe ivuguruwe ni ukuvuga ngo rero ni urugamba ni urugamba rw'abahanga benshi urugamba rw'abahanga benshi icyo umuntu areba ni ukuvuga ngo ni inda ya bukuru rege rero nayo ayayo yashyize ku ruhande hakiri kare kuko ntabwo umuntu aba avuga ati ejo nta wamenya ko bizahinduka bimeze buca bucyana ayandi yashyize imbaraga rero rugikubita ibyo bita kurya avanse cyangwa se abantu bagisinziriye wowe ukabatanga umushi ibyo rero ababivuga gutyo nabyo umuntu yabiha agaciro cyane cyane koko iyo witegereje ukuntu rege yakinnye imikino yayo ibiri ya nyuma byagiye bigaragara ko n'intege zari zabaye n'izisubira inyuma gusa nyine igashimirwa ko ibyayo yabikoze kare kuko yavugaga iti ntawamenya birashoboka ko iby'ejo bizabara b'ejo itsinda hakiri kare gusa ni n'isomo kuri yo ni isomo kuri yo kuko imikino izaba mu gihe cya kimwe cya kane kirangiza muri play off irasaba noneho ko izaza yiteguye ititeguye gukina umukino umwe gusa guhita igenda nk'uko byagenze umwaka ushize itsindwa na kapu mu buryo butunguranye nizo ivuga ko hari posibirite cyangwa se hari hari uburyo ishobora gukina ikikarishya igakina kimwe cya kabiri ikaba yagera no kuri sinari cyangwa se yagera na sinari igakina umwanya wa gatatu izaza yiteguye nk'icyo gukina imikino itatu atari ukuzaza ije gusuhuza witengere ibasezereye igendere radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga icy'uyu munsi tukaba twagihariye imikino tugaruka ahanini ku mikino yo mu itsinda rya sahara ah, mu- mu mu irushanwa rya basketball africa league yarangiye kuri uyu wa kabiri i dakar muri senegali amakipe ane yo muri iryo tsinda akaba ariyo yamaze gukatisha tike yo kuzakina imikino y'akamarampaka i kigali mu rwanda ayo makipe nayo nta aya- si ayandi ni ikipe ya ah, stade marie yo mu gihugu cya mali ikipe ya as duwani yo muri senegal reg yo mu rwanda ndetse na abc fighters yo mu gihugu cya senegal kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika reka dufate bruce pascal wiriwe neza
mwiriwe muri amahoro yego uri hehe
kigali mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, urebye ntabwo ari ikibazo nanjye ndunganira ku byo abanyamakuru bavuze kandi nkemeranya koko n'ibyo abanyamakuru bavuze yuko itsinda regi yari ririmo ryari rikomeye cyane kuko imikino nanjye nagiye ngenda nkurikirana gake gake Eh, ndeba ukuntu eh, rege iri kwitwara muri rusange kuko ni iy'abanyarwanda ni iyo mu rwanda kuko ndizera ntashidikanya ko abanyarwanda benshi cyane bari bashyigiye ikipe ya rege ya rege basket- basketball club rero mvuga kuri rege eh, turashima ko rege yashyizemo imbaraga kuko mbere y'igihe iravuga ati reka dushyiremo imbaraga dutsinde imikino ya mbere kuko iyo urebye eh, era kipe ya as duwani yatsinze us monastir eh, yaje gushyiramo imbaraga nubwo rege yaje ku- yari yaje kuyitsinda mu gihe- mu- mu mukino wari wabahuje ariko wabonye ko iriya kipe yaje ifite imbaraga zidasanzwe mu mikino ya nyuma ari naho yakuye imbaraga zo kuba eh, yakomeza muri iri tsinda kugira ngo izaze mu mikino eh, ya nyuma mu rwanda Eh, rero nkabashimira umutoza eh, n'abanyarwanda muri rusange kuko ikipe baje bafite intego bavuga ati eh, reka dukine dushyizemo imbaraga dutsinde turebe ko natwe twazaza gukina n'ubundi mu rwanda kuko iyo urebye nyine usanga kuko iyo uriya mutoza w'ikipe ya rega naza uhana abakinnyi be ngo bashyiremo ingufu bakine imikino ya mbere rwose rege yari iri gutaha nta kintu ikoze yiza kuba ati reka eh, ah, reka dufate mm, imikino ya mbere wese tuse n'abaregeza turebe uko bimeze ahubwo bashyizemo ingufu mbere bavuga ati ni kama mbaya mbaya reka tugerageze turebe kandi koko birangira babikoze rero ni icyo navuga kuri iyo mikino yabaye aho ubundi itsinda ryo ryari rikomeye pe urakoze cyane bruce i kigali mu rwanda Ah, iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika Ah, jean claude munyandinda bruce ati iri tsinda ni itsinda ryari rikomeye cyane Ah, nanone ndibuka tu- dutangira kugeza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika iyi mikino umuntu yasaga nkaho avuga ko itsinda rya nira ari ryo tsinda rizaba rikomeye cyane cyane ko ririmo ah, amakipe nka petro do rwanda ikipe nka al ahili yo mu gihugu cya misiri ah, amakipe nka slack ah, ah, ariko ah, ukurikije uko iyi mikino yagenze iri ni itsinda ryari rikomeye cyane iri rya sara cyane cyane ko ryajemo amakipe yatunguye benshi amakipe arimo nka ikipe nka stade mari
nibyo nibyo kubera yuko niba harajemo ibi bintu eh, byo- bya suspense bituma amakipe atanu uba utamenya ngo ni iyihe iri buboneke mu- muri ebyiri za mbere hakazamo no gutsindaguranwa ibi byo gutsindaguranwa ni nabyo abantu banashimye cyane ni ukuvuga ngo niba ikipe ya- y'u rwanda yari ihagarariye u rwanda ariyo rege yaratsinze as rwanda mu buryo bworoshye yirusha amanota cumi n'ane abantu bavuga bati ahubwo irazimara rege hanyuma irangaye gatoya stade mariye nayo iraza ikubita rege ishyizemo ikinyarugenge cy'amanota makumyabiri ni ukuvuga ngo noneho abantu batangira kuvuga ati noneho ibintu ntabwo bi- ibintu noneho noneho byabaye amagasa hanyuma noneho ikipe ya abc fighters nayo ituruka hariya irazikubita yesi monastir abantu batabikekaga bigira n'icumi na gitabo zo cumi na gatandatu ibi rero twavuga ko ari umuntu wenda atabisesenguye neza yavuga ati ahubwo wenda ni uko ziri ku rwego rumwe zikaba ziri hasi ziciriritse ariko ntabwo ngewe uwavuga gutyo ntabwo nawe ndi kumwe nawe kuko niba ikipe ifite igikombe ari nka yesi monasiri igahura n'ikipe mu mbabarira nagiye kuvuga ngo agakipe ariko wenda hari abayita agakipe kubera ko aribwo igiseruka ikipe nka abc fighters aribwo twahita nk'umushyitsi yinjiyemo ariko bwa mbere iseruka muri iki gice ibi rero uwavuga ko iri tsinda ryari rikomeye cyane cyane muri angere cyangwa se ku mpamvu y'uko hajemo iki kintu cya anje kuvuga ngo amakipe amaze gukina imikino yayo ko ari ine ariko ntituramenya ngo niyo bikarishiye ni nabyo abantu baba bategereje atari no muri basiketiboro gusa no mu yindi mikino ahantu hose ugenda ukavuga uti ntawuzi uko ejo bizagenda ayo masiko aba gake cyane aha rero wa mugani abantu bashobora kuvuga bati iri tsinda rishobora kuba ariryo ryatanze amatsiko cyangwa ryatanze amashyushyu menshi ariko nanone riteguye itsinda rya niri naryo kuko amakipe aririmo amakipe aririmo nubwo nyine hari ibihangange bibiri ku rupapuro washyira ku ruhande ukavuga ati arahirine ni ikipe ikomeye ikipe yashoboye guhirikaza amareke umukire wayo ibihe byose ikayitwara igikombe cya shampiyona ikipe ya peteroli rwanda nayo ifite abakinnyi benshi yagiye ikura muri aya makipe akomeye aho wenda ukavuga ati reka izo ebyiri tuzishyire ku ruhande hanyuma igisigaye rero cape town tigers slake feroziyariyo dabera ndetse na fiteirazi yo muri uganda ahangaha nabo abantu wenda bategereza bakareba kuko ibi byagiye bitungurana mu itsinda rya sahara bishobora no kubibona muri iri tsinda rya niri bizakinira mu misiri urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika haba kubaho noruberi wiriwe neza hano wiriwe
wiriwe neza jefu ni edi rwema
edi rwema uri hehe noruberi
mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo ni ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
mbere na mbere tubanze tubashimire ariko ikibazo njya nibaza ese iyo batoranya ariya makipe bagendera ku ki ese iyo bajya gutoranya nanone aho bazakirira ni ibihe bintu biba bigomba gusabwa kugira ngo wenda n'umuntu udasobanukiwe ibintu by'imikino y'amaboko wenda abe yabimenya
urakoze cyane ntabwo dufite abahagarariye irushanwa rya basketball africa league ariko mugenzi wanjye w'umutumirwa uyu munsi jean claude munyandinda wagerageza ukamusubiza
nibyo koko kuva iri rushanwa rya basketball africa league ryatangira uzi ko ryatangiye igitekerezo cyo kurishyiraho cyagiyeho muri bibiri na cumi n'icyenda ariko kubera hagiye hazamo n'izi mbogamizi zirimo n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda irushanwa nyirizina ryatangiye muri bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo rero uribuka ko imikino yabereye mu rwanda finale cyangwa se imikino ya nyuma ngira ngo guhera icyo gihe kugeza n'ubu ngubu ni imyaka itatu ikurikiranye finale zigomba kubera aha rero aha rero nta ibyo yari avuze ati bahera kuki bahitamo amakipe azaseruka nabimubwira kuko ntekereza ko nta nta nubwo ari ibanga ni forumire yabo ni ukuvuga ngo amakipe yose abishaka muri afurika ariyandikisha akaba yavuga ati amakipe yabaye ya mbere nyine iwayo muri basketball mu bagabo ariyandikisha ariko noneho iki cyiciro twita kinaro cyitabirwa n'amakipe cumi n'abiri ahangaha ho hari amakipe atandatu aba afite tike otomatike atagomba gucamo ayo majonjora ayo ari yose bakavuga bati mu makipe cumi n'abiri tuzaba dufite azakina ahatana aya ngaya yo azava mu bihugu bitandatu bisanzwe bikomeye hari icyo bita rero urutonde urutonde bahera ku rutonde rw'isi rwa sida cyangwa se n'urutonde rwo muri afurika bakavuga bati ibihugu bitandatu bigomba guseruka ubwo rero nihuse nahita nkubwira nti ibyo bihugu ni ibihugu bitandatu koko hari misiri hakaza angora hakaza tunisiya hakaza nigeria hari senegal noneho n'u rwanda u rwanda ariko rwo byabaye nk'aho rwinjiyemo rwinjiyemo amahirwe rwabonye kugira ngo rujye ruboneka muri aya atandatu akenshi rwayabonye muri bibiri na makumyabiri na kabiri aho ikipe yari ihagarariye u rwanda ariyo patez basketball club yari yashoboye kwitwara neza iri iwayo izamura urwego iboneka muri ane ya nyuma uzi ko yagarukiye muri kimwe cya kabiri ikayikona umwanya wa kane icyo gihe noneho ayo manota cyangwa se bita koefisiya nizo zafashije ikipe noneho ya rege ubwo yitabiraga ku mwaka wakurikiyeho guhita iboneka mu batandatu atagombye guca mu kayunguruzo ubwo rero nsubiyemo navuga nti ibyo bihugu bitandatu ubwo dufashe wenda nk'uyu mwaka uko byagenze ibihugu bitandatu byaserutse amakipe yabyo yaserutse atagombye guca mu kayunguruzo ni amakipe yo muri yo mu misiri ubwo nakubwira ko arahira yo mu misiri nyine niyo izaseruka hakaba tunisiya yari ihagarariwe na monastir hakaza nigeria kwara falcons yayihagarariye nubwo nyine yatashye hakaba u rwanda rwari ruhagarariwe na reg hakaba na senegal senegal yari ihagarariwe na esi duwane cyane cyane ko yari no mu rugo hanyuma ikipe igihugu cya gatandatu ni angora rero ihagarariwe na peteroli rwanda izi ko nayo iri muri muri konferansi ya niri izahatana mu kwezi gutaha ibyo bihugu rero bitandatu kugeza ubu ikipe yabaye iya mbere muri shampiyona y'icyo gihugu icyo gihe muri bare nta handi inyura ihita ibona tike otomatike hanyuma ibihugu bisigaye noneho bigaca mu majonjora mu majonjora ibihugu bishobora kuba ari nk'ibihugu mirongo itatu cyangwa se mirongo itatu na kimwe na bibiri bigomba kwishakira bashakamo atandatu atandatu rero niho usanga bavuga bati amajonjora ya mbere yabaye iya kabiri yabaye kugeza ubwo kugeza ubwo hasigara icyo bita elite elite sisitini ni ukuvuga ngo cumi n'atandatu nanone meza muri afurika ariko nanone atari muri ariya atandatu ya mbere aba yabonye tike otomatike ubwo rero niho wumva ngo konferanse wesi cyangwa konferanse ese ariho rero hazamukira andi makipe atandatu muri ayo cumi n'atandatu hakabonekamo andi atandatu meza cyane ariyo rero azayongera kuri ariya atandatu icyo gihe rero iyo amakipe abaye cumi n'abiri bahita bakora tombora iyo tombora rero niyo ivuga iti hari konferanse ya nil hakaba na konferanse ya sahara ubwo nyine impamvu babyita gutyo ni uko bagereranya n'aho biba byabereye birashoboka ko umwaka utaha cyangwa izakurikiraho irushanwa rizabera aya matsinda azabera mu bindi bihugu icyo gihe wenda kwitwa sahara sinzi ko byakomeza kwitwa sahara kandi wenda byabereye nko mu rwanda cyangwa wenda muri angora amazina ashobora kuzahinduka ariko ni ukuvuga ngo hari amakipe atandatu abona tike otomatike na gatandatu agomba guca mu kayunguruzo niko nabisobanurira uwo mukunzi wacu urakoze cyane jean claude munyandinda ubisobanuye neza cyane jean pierre habimana bar itangiza iri rushanwa intego yabo ya mbere kwari ukugerageza guteza imbere uyu mukino w'intoki wa basiketibolo ku mugabane wa afurika ariko nanone no kugerageza kugaragaza impano z'abana b'abanyafurika bakina uyu mukino akenshi batabona amahirwe yo kuba bagaragaza ubwo bushobozi n'impano zabo ku ruhando mpuzamahanga iyi ntego urabona bara irimo kwigeraho
murakoze ebyiri rwema njye navuga yuko iyi ntego irimo kuyigeraho reka yenda mbere mu rwanda aho mperereye iyo ugeze kuri rise ya kigali ukareba uburyo abana baza gukurikirana imikino ya basiketi cyangwa se mu marushanwa agiye atandukanye y'ibigo muri za interikorere ubona yuko bare yazamuye urwego ndetse n'abana usanga bahatanira gushaka uburyo bazamuka bagakinira amakipe agiye atandukanye reka ngaruke noneho ku kijyanye n'uburyo abakunzi b'uyu mukino basigaye bawukunda kubera uburyo navuga yuko bashyizeho foromire nshyashya y'uburyo iri rushanwa rigomba gukina nkaba nakubwira yuko iyo ngira ngo ubutaha ubwo byaberaga inaha ngaha mu rwanda wari uhari wabonye uburyo abakunzi b'iyi mikino cyangwa se basiketi basigaye baba ari benshi kandi babyigana bashakisha amatike ku buryo niyo amatike ashyizweho usanga baba barwanira kugira ngo bayagure hakiri kare akarangira hakiri kare rero navuga yuko intego yaryo barimo bagenda bayigeraho kandi cyane cyane iyo ubirebeye mu mashuri ari hasi cyane cyane ya za pirimeri ya za segonderi ubona harimo ishyaka cyane jean claude munyandinda habimana aravuga ko iyo ntego bayigezeho kandi urebye nk'aya makipe yo mu itsinda rya sahara ukareba nk'ikipe ya stade mariye average y'imyaka y'abakinnyi bayo ni imyaka makumyabiri makumyabiri n'ibiri bivuga ko koko bashyize imbere guteza imbere aba bana kandi nibaza ko ari nazo ngufu iyi kipe ya stade mari yari ifite cyane cyane ko yari ifite abana bakiri bato bavuduka bakina umukino wihuta cyane
nibyo nibyo iki kintu eh, iki gikorwa ngira ngo nba ku bufatanye na fiba afurike bakoze ni ikintu umuntu yashima ni ikintu yashima ku- kubera yuko usibye no kuvuga ngo arazamura urwego nibyo koko abagira ngo azamure urwego umwana ukiri mutoya ariko abanavuga ati reka ndebe ibihanga nk'uko ibihangange bihora bigaragara hirya no hino ku mashusho kuri za televiziyo bavuga bati umukinnyi we- ngira ngo iri rushanwa iri rushanwa umuntu yagereranya n'umupira w'amaguru ujya wumva ngo eh, championnat d'afrique de de nation eh, irushanwa rihuza abakinnyi basanzwe bakina muri ibyo bihugu cyangwa se n'iri rushanwa rya cap champions league aho bavuga bati eh, ni irushanwa ikipe izatwara igikombe izabona ishimwe runaka izagaragara kuri televiziyo iyi n'iyi nakubwira ko ubu ngubu nko mu rwanda iyo uganiriye n'abakinnyi bo muri basketball baravuga bati dukurikije uburyo eh, ikipe ya patriote basketball club ndetse na na reg abakinnyi bagiye bigaragaza hirya no hino ku isi baka- bakabareba usanga ahubwo ah, mu yindi mikino nko muri za volleyball cyangwa football nabo bavuga bati aba bantu badutanze umushi natwe dukwiye gushyira imbaraga mu byo dukora kugira ngo natwe tuzagaragare hirya hino ku mateleviziyo n'ubundi bitangazamakuru binyuranye Ah, n'uburyo wenda ah, basketball africa league ikoresha rwo gukoresha abambasaderi bayo cyane cyane abakinnyi bakanyujijeho muri nba usangamo abantu nka raulden ugasangamo abantu nka mutombo ugasangamo abantu nka Bak- hakimu kenshi bagaragara muri iyo mikino ibyo nabyo nibaza ko hari ukuntu bifasha kugira ngo n'abo bakinnyi byonyine kuba babonana n'abo ba- na- na- n'abo bantu bagakojejeho ah, mu buryo bworoshye cyane nabyo bibaha akanyabugabo
nibyo koko nibyo koko hari abarukomojeho ba mutombo ndetse twavuga ko n'uyu mugabo amaduga faru nawe na senegali nawe uyobora bare nawe ni ni umwe mu ba legende bakanyujijeho nawe ya- yagiye akina mu makipe anyuranye eh, akomeye yo- yo mu- yo- y'uburayi no muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, ku buryo kwisanga kwisanga cyangwa se kuba abana bavuga bati dore ba bantu bakanyujijeho mu minsi yashize reka natwe tubafatireho urugero Eh, ni ikintu ki- kiborohera ndetse no muri ibi bijyanye no no gushaka abafatanyabikorwa ndetse n'abaterankunga buriya biba byoroshye buriya kontakiti cyangwa se kuba ah, umuyoboro waboneka wo kuvuga ngo ba- biriya bigo bikomeye twabigeraho gute iyo ujyanye izina rikomeye byakanyujijeho icyo gihe no kuba bagukingurira umuryango ntabwo ari ibintu byagorana cyane Ah, tukivuga ibyo by'abakanyujijeho n'abambasaderi bagenda bafasha iri rushanwa gutera imbere umuntu yavuga ko umushya winjiye muri iri rushanwa ni Dwayne Wade ndetse uyu Dwayne Wade eh, Jean Claude Munyandinda umuhungu we Zaire Wade ari mu bakinnyi bazakinira ikipe i- i- ya- yo muri- ihagarariye afurika y'epfo cape town tigers Ah, ni- nibaza ko muri iyi mikino iyo kipe iramutse ikomeje ikazaza i kigali mu rwanda azaba mu bakinnyi nka jokol babaye abasitari cyane mu rushanwa rya basketball africa league ah, ubwo yaki- ryakinwaga ku nshuro ya mbere i kigali gukinisha ibihangange nk'ibi cyangwa se umwana w'igihangange nka Dwayne Wade byo bivuze iki mu guteza imbere iri rushanwa
Eh, nta kindi bivuze ni ukubaka izina ry'irushanwa ubwaryo kwimaketinga ku buryo icyo gihe eh, hari n'abantu bashobora kuza bakavuga ati reka turebe wa mwana w'igihangange tujye kureba wa mwana wa- wa kiriya gihangange uko yitwara nubwo wenda eh, mu kibuga performance zaba zitari hejuru ari ku izina eh, bamwubakiye umubyeyi yamwubakiye nibyo yuriraho bikaba za- bya- byazanamuherekeza nawe akikorera ibigwi bye ariko ni ikintu kiremereye cyane eh, ujya ureba tu- dutandukiriye hagati y'umupira w'amaguru iyo bavuga bati andrea yudede na na- na Jo- na jordan ayu ba- bari mu kibuga mu ikipe y'igihugu imwe n'ubwo nyine performance y'ubundi basanzwe nabo eh, bafite izo mbaraga zo kwi- zo kwigaragaza ubwabo bagenda batagombye kuririra kurya izina rya se ariko abantu baravuga bati reba ba bahungu reba ruriya rubyiruko reba urubyaro rwa rwa adegiteri mu kibuga barimo barashaka kugera ikirenge mu cya se kiba ari ikintu gifatika ku ruhande rumwe hari iryo shyaka ryo kuba umukinnyi ku- ku ruhande rw'abashaka gutera imbere hakaba hakaba n'iryo zina baba barubakiwe na- n'abakurambere babo cyangwa se ababyeyi babo ibyo rero ni nabyo ugira icyo ugasanga eh, stade yakubise yuzuye cyangwa se ugasanga arena eh, yuzuye kubera iki hari abaje koko bareba icyo kintu cy'umukino nyirizina hakaba n'abaje baje kwirebera sipetakire ndetse baje no mu rwego rwo kwidagadura nubwo wenda basiketiboro baba atari cyo ariyo pasiyo yabo ya mbere ariko bavuga ati umusitari yaje n'umwana we yaje reka tujye kwirebera kandi ndibaza ko ah, uyu Dwayne Wade uyu muhungu we ikipe ya ikipe ya Cape Town Tigers eh, iramutse ibonye tike yo kuzakina imikino ya kamarampaka izabera i Kigali Dwayne Wade nawe abakunzi b'umukino w'intoki wa basketball mu Rwanda bashobora kuzamubona aje gushyigikira umwana we Jean Pierre Habimana kuri wowe uru ruhare rw'ibi bihangange mu guteza imbere uyu mukino ah, ubona ari ru- ari uruhe ruhare cyangwa se ubona ibyo bakora hari umusaruro bitanga
Ah, urakoze ebyiri rwema reka yenda mpere kuri uyu musore ukinira ikipe ya reg wanakinnye n'ikipe ya patriote ariwe jean jacques wilson ngira ngo ubushize yahawe igihembo icyo gihembo ari ikizamufasha ah, kuzamura urubyiruko ah, rukunda gukinira umukino wa basikete kuri rafiki ndetse navuga yuko asa nk'aho yamaze kubitangira ku buryo usigaye wasanga abana benshi barimo badunda imipira bagerageza gushuta bashaka kugira ngo bazagere ikirenge mu cye hanyuma rero ngarutse kuri ibi bihangange nk'uko wari ubimbwiye ni bimwe mu bituma iri rushanwa rirushaho kuryoha iyo ubona ibihangange bigenda bituruka hirya no hino bikaza gushyigikira cyangwa se bikaza gukurikirana uyu mukino binatuma n'abandi biyumva muri uyu mukino ugasanga yenda ku rwego rw'ubukerarugendo ah, cyane cyane mu rwanda birushaho kuzamura ubukerarugendo kuko igihangange n'icyo cyageze inangaha ntabwo gishobora kugenda kidasuye eh, ibirunga ntabwo gishobora kugenda ah, kidasuye parike bikaba navuga rero ko ari bimwe mu bituma iri rushanwa rirushaho kuryoha kandi nanone rikaba rirushaho gukurikirwa na benshi ku isi Eh, wenda tugaruke nko ku rwanda kuko wari urukomojeho ah, u rwanda rwasinyanye amasezerano na bari yo kwakira iyi mikino imyaka itatu hari icyo rumaze kungukamo ese mubona rushobora kuzongera ayo masezerano ah, kugira ngo rukomeze rwakire iyi mikino ese ubundi biremewe jean claude munyandinda ko rwa- rwakongera ayo masezerano akarenga imyaka itatu
Eh, biremewe biremewe ntekereza ko byemewe Eh, gusa ntekereza ko u rwanda niba rwararebye kure rukavuga ruti eh, kwa- kwimenyekanisha biciye mu irushanwa rikomeye nk'iri ngiri ndetse bakanafatirana bakavuga bati reka dufate imyaka itatu ngira ngo bajya gufata imyaka itatu nk'uko bavugaga bati eh, ntabwo wenda ariko tu- tubona ibyiza gusa hari n'abandi babibona ariko wenda babashaka kureba ngo barebe aho byerekeza Eh, abantu rero barekereje ngira ngo nabo barahari Eh, kuba u rwanda rwaproronja ngira ngo bo ntabwo banashidikanya kuko bo bamaze kubona nabo bara- baba babyivugira iyo bareba eh, ama- inyungu yagiye ivamo eh, mu biganiro mu minsi yashize abahagarariye minisiteri ya siporo bagiye batanga raporo babwira itangazamakuru ibintu bagiye bungukiramo ari ibifatika ari ni- no- no- no- n'isura y'igihugu kumenyekana neza mu mu ruhando mpuzamahanga aha ngaha ngira ngo eh, nu- ntabwo nzi wenda gahunda bo bafite nk'abayobozi cyangwa abareberera imikino eh, cyane cyane ko ari na gahunda ireba igihugu cyose ariko ntekereza ko biramutse ari ibintu bo eh, bagiramo uruhare nta nta rundi ruhande rundi bigomba gusaba nta zindi kondisiyo nta zindi challenge ngira ngo nabo baba aba mbere kuyongera ahubwo ntabe ntabe nti- ntibe imyaka itatu wenda bagashyiraho indi itatu ikaba itandatu gusa nyine mu bijyanye na siporo ntekereza ko nanone kwikanyiza Edi Rwema ntekereza ko abantu bamwe batangira kwi- kuvuga bati ese ubu bajemo kwikanyiza nubwo nyine u rwanda rwo ruvuga ruti twebwe turashaka kuba igicumbi eh, cy'imikino eh, ikomatanyije n'ubukerarugendo ariko ntekereza ko hari ibindi bihugu nabyo bishobora kuba bifite ayo mashyushyu gusa ku- kubikunda kubyifuza kuba wategura iki- finale nk'iyi ngiyi ni kimwe ariko no kuba ufite ubwo bushobozi na- ni ikindi ntekereze ko rero niba muri afurika ibihugu bifite wenda infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo eh, bijya gu- biri mu rwego rumwe na na kigali arena tubona yakira finale ngira ngo si ibihugu byinshi ni ibihugu wenda nka tunisia ni ibihugu nka afurika y'epfo ni ibihugu nka ngora ni ibihugu nka maroc ni ibihugu nka ibihugu nyine bisanzwe n'ubundi bizwiho kugira ibikorwa remezo nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu rero usanga posibilite cyangwa se opisiyo ntabwo ziba ari nyinshi nk'uko ubona wenda umupira w'amaguru usanga hari ibihugu nk'umunani icyenda icumi biba bibyifuza ndetse ugasanga bashyizemo n'imbaraga nyinshi za robingi rimwe na rimwe bikananirana aha ngira ngo wenda impamvu u rwanda rwakomeje no kugenda rwiyongeza rwiyongeza ni uko hari ibihugu bimwe byavugaga biti reka tubanze turebe wenda aho byerekeza kubera ko wenda no kubitegura atari ikintu cyoroshye ariko n'ibyo bibuga n'izo n'ibyo bikorwa remezo ntabwo biri henshi biri mu bihugu nyine n'ubundi bisanzwe byarakataje mu iterambere muri afurika aribyo nka afurika y'epfo twavugaga eh, izo za ngora izo za misiri na maroc na tunisia eh, na kameruni mu minsi ishize nayo yagize itya yubaka ibibuga ariko Eh, dufashe nko muri kano karere duherereyemo k'ibiyaga bigari yagirwema ngira ngo aho wasanga igikorwa remezo kimeze nka kigali hari naho ngira ngo wa- ngira ngo byapfa no- bya- ntabwo byapfa koroha ngira ngo rero u rwanda birashoboka kuri icyo kibazo yarabaje kuri icyo kibazo cy'uko bashobora kwiyongeza birashoboka ariko uko mbibona ngira ngo wenda nabo bashobora kuvuga bati imyaka itatu reka wenda n'abandi ayo mahirwe bayabone gusa icyo mbona wenda gishoboka ni uko bashobora kuvuga bati okay wenda finali finali wenda ijya mu kindi gihugu ariko wenda bari bafata wenda niyo foromire idahindutse kuvuga ko ari ama ama Conference.
ama konferanse ebyiri Eh, bakavuga bati noneho wenda reka wenda tuzakire imwe amakipe atandatu ahurira hano i kigali eh, andi wenda azahurire mu kindi gihugu noneho finali nayo ibere mu kindi gihugu ku rwanda ntabwo byaba- byabagwa nabi ariko rero mu rwego rwo kwirinda wenda kwikanyiza ngira ngo wenda bashobora kuvuga bati reka wenda bijye n'ahandi wenda tuzongere tubifate hashize undi mwaka umwe gusa icyo mbona bare we- wenda sindi mu bafata ibyemezo cyangwa abatanga ibitekerezo ariko iyi forumire ya konferanse a na b cyangwa se kuko sahara na nili byari bimeze ni ibintu bagomba gukomeza kuko ni ibintu byagiye bitanga ah, akazi na kompetisiyo n'abantu hirya no hino n'abatari muri icyo gihugu byabereyemo babikurikira ku mateleviziyo n'amaradiyo ugasanga birabashimishije cyane iyi formire iyi formire ni nziza nanatekereza ko wi- yewe ku bwanjye ku giti cyanjye nigereranyije n'iriya formire twatangiriyeho y'amakipe cumi n'abiri yahuriye i kigali ngira ngo iyi ngiyi y'amakonferanse a na b ah, ni- ni nziza ni nziza mu rwego rw'uko nyine hazamo iyo competition ni byiza yuko bibera mu bihugu biba bitandukanye eh, ku- ariko ntekereza ko impamvu wenda babikoze kuriya bigitangira amakipe ya cumi n'abiri agahurira hamwe ngira ngo impamvu nyamukuru ni uko nyine hari kiriya kiriya kibazo cya cya covid cumi n'icyenda ubu ngubu bikaba bisa nk'aho byagiye ku ruhande ntekereza ko u rwanda rurabitekereza ntirwanasubira inyuma ariko ndanatekereza ko bashobora ku- kubishyira mu kindi gihugu wenda umwaka utaha kugira ngo ako kantu ko kwikanyiza ko kumva ibintu byose byiza byaje iwawe wenda kaba kagiye ku ruhande ndibaza ko mu gihe kiri hafi cyane dushobora kuzamenya uko ah, bizagenda n'ibihugu bishobora kuzakira imikino itaha urakoze cyane jean claude kuri telefoni dufite umukunzi w'ijwi ry'amerika marcel tubabarire kuba twakugumishije kuri telefoni umwanya munini Ah, wiriwe neza
muriwe neza Eh, uri hehe
ndi i kigali mu rwanda ikibazo cye- nahise ibibazo bibiri ariko kimwe wakimbarije nanjye nashakaga kubaza ku bijyanye bajya gushinga iyi bari icyo bari bagamije n'intego bari kuzigeraho wakimbarije icyo ngicyo n'ibisobanuro batanze nabyumvise ahubwo ikibazo ubwo cya kabiri gisigaranye iyo turebye basiketi muri amerika ubona ari umukino unazwi kurusha uw'umupira umupira w'amaguru none muri afurika iyi basiketi yacu mubona hakorwa iki kugira ngo abakire bashoremo amafaranga nk'uko nba muri amerika yanditse izina murakoze urakoze cyane Ah, jean pierre habimana kuri icyo kibazo birapfira he
Ah, murakoze edire vema Ah, icyo navuga burya ntabwo umwana avuka ngo yuzure ingobyi ibintu bigenda bizamuka buhoro buhoro ni nacyo twari twatangiye tuvuga ku kijyanye ah, n'uburyo ah, iri rushanwa ririmo rigenda rirushaho gukangurira amakipe ngira ngo ubushize hari ikipe ya patiyote mu rwanda ubu ngubu hari rege ariko ah, nanone n'andi makipe nk'ikipe ya aperi kugeza ubu ngubu navuga yuko nayo irimo ishyiramo imbaraga ntibyagutangaza ubu- ubutaha ariyo ibashije kuboneka bitewe n'uko yabashije kwegukana ah, shampiyona ariko noneho reka ngaruke ku kibazo oh, yarabajije kijyanye n'uko ah, abashoramari bashobora gushora imari ah, muri basiketi ku buryo ishobora kuzamuka burya n'abashoramari iyo bajya gushora imari yabo bayishora aho babona ko bazunguka ntabwo ashobora gushora imari aho atazunguka mu gihe rero amakipe akotana amakipe arimo ahatana ashyiramo imbaraga bikagaragara yuko abakunzi bamaze kuzamura urwego rwayo n'abashoramari bashobora kuzamuka ugasanga batangiye gushoramo amafaranga kugeza ubu navuga yuko beka ikigo cy'imari cyangwa se banki irimo ishoramo amafaranga ugiye kureba atari makeya ariko n'abandi bikorera ku giti cyabo bazagenda bashoramo imari bakurikije uko babona umukino uhagaze kuko kugeza ubu ngubu navuga yuko umukino wa basiketi urimo urazamuka ku rwego rushimishije aba navuga yuko mu minsi iri imbere ushobora no kuzaruta umupira w'amaguru kuko bigaragara ko hari aho umaze kugera ikindi ngira ngo mu minsi ishize twabonye umukino w'amagare ariko ubu ngubu navuga yuko urimo usubira hasi utarimo kuzamuka nk'uko wazamukaga ahubwo ugenda usubira hasi niyo mpamvu rero iyo babashije kwikarishya bakerekana ingufu byanze bikunze abashoramari nabo baba bari aho barekereje kugira ngo ya mafaranga babashe kuyashyiramo urakoze urakoze cyane jean pierre habimana mu kanya mu minota icumi gusa turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko ah, mbere y'uko tu- tugisoza reka tugerageze turebe uko ishusho y'itsinda rya nili ihagaze jean claude munyandinda mu magambo make cyane iri tsinda rigizwe n'ayahe makipe ingufu z'aya makipe uzibona ute
Eh, urakoze cyane edi rwema nibyo koko amakipe ni atandatu nk'uko n'ubundi mu itsinda rya sahara yari amakipe atandatu amakipe rero arimo ni aya ngaya hari arahiri yo mu misiri ni ikipe y'igihangange hakaba petero de rwanda iyi niyo muri angola Eh, ikipe ya gatatu ni cape town tigers niyo muri afurika y'epfo ikipe ya kane iri mu itsinda rya niri ni sedu legacy athletic club eh, mu magambo ahinnye ni flak iyi ngiyi ni muri guinea conakry hakaba kandi ikipe ya ferozia yugabeira yo muri mozambique ndetse na city oilers iyi ni ikipe y'abaturanyi bo muri uganda ngayo rero amakipe atandatu agomba kwishakamo amakipe ane ayo makipe ane rero akazaza yiyongera kuri ariya ariyo stade marien as duane reg ndetse na abc fighters yamaze kubona tike Eh, aya rero ni urugamba ruzatangira nk'uko wabikomojeho ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi gutaha kwa kane eh, mara iminsi icumi Eh, ubwo eh, iri iri tsinda rizarangira imikino yayo izarangira ku itariki ya gatandatu y'ukwa gatanu aha rero nyine ntabwo byoroshye ariko warumbaje uti se eh, urabona ingufu zihagaze gute Eh, aha ngaha umuntu yavuga ko arahari izaba ikinira mu rugo ni ikipe y'igihangange ku rwego nk'uko bizwi mu mupira w'amaguru ko ariho ihanganye na zamalek izi kipe nk'izi ihangange ziba zifite amakipe muri disipurine zitandukanye yose akomeye arahari rero twavuga ko kwiri iwayo nabyo birayiha avantaje no kuba yarahigitse eh, zamalek ikayitwara shampiyona umuntu yavuga ko ifi- iri mu makipe ari favori petero de rwanda nayo ni ikipe ikomeye ni ikipe muri bibiri na makumyabiri na rimwe eh, ubwo bari yatangiraga ya- yaraki- ya- yegukanye umwanya wa gatatu uribuka ko yatsinze patriote bakina umwanya wa gatatu finali icyo gihe yari yabaye hagati ya zamalek na yes monastir zamalek iragitwara hariho petero de rwanda umwaka ushize yakinnye finali ni ukuvuga ngo iragenda itera intambwe ijya imbere ivuga iti bwa mbere nagarukiye muri demi finali ubushize nagenze finali bo barabuze bati noneho nta gisibya uyu mwaka ni uwacu icyo gihe rero nibwo bahise banavuga bati ku bakinnyi dusanzwe dufite bakomeye abakinnyi basanzwe bafite bakomeye eh, barimo bariya ba morayisi basanzwe n'ubundi ari ngenderwaho bongeyemo bongeyemo abakinnyi bakomeye barimo mukuru sureyimani diabate uyu nguyu yakinnye zamalek akina ndetse na yise monastir ubu ngubu ari muri petero de rwanda ni umukinnyi mwiza w'umumeneri ariko kabuhariwe atera majote wigenze gukomozaho uyu nguyu ni umupivo ukomeye cyane eh, ufite ubwenegihugu bwa sudani ndetse n'ubwa australia afite ubwenegihugu butatu ahubwo sudani australia na libani umusore rero wagiye wigaragaza kuba iyi kipe rero ya US ya petero de rwanda yo muri angola kuba yarazanye abasore yongera ku bandi basanzwe bakomeye n'umutoza wabo witwa neto w'umunyabrazil ngira ngo nawe mu ntego bafite kuba yakina finali ibyo ngibyo nyine bo ntibabishidikanya ariko ntibihagije kuri bo barashaka gutwara igikombe aha ngaha rero izi kipe ebyiri umuntu yavuga ko wenda arizo zihabwa amahirwe nubwo nyine hashobora guhinduka byinshi ariko noneho cape town tigers nayo eh, nayo ni ikipe yatangiye kugira imbaraga mu mwaka ushize nayo yakinnye yakinnye play off nayo ntabwo umuntu yayima amahirwe ndetse na flak flak ni sedu legacy athletic eh, club yo muri guinea nayo si nshyashya umwaka ushize yari ihari ndetse ikina play off usibye ko yahise ivamo hanyuma rero eh, na- city oilers nayo ya uganda nayo ntawamenyesha gutungurana nubwo nyine nta amahirwe menshi ihabwa ndetse na ferroviario eh, da beira nayo ni ikipe ubushize nayo yari iri muri muri conference ya sahara ariko ntiyashobora kurenga ako kajo ako ako kayunguruzo umuntu wenda yavuga ko feruvia yo jabeira na sitera zari zo wenda bavuga ko umuntu yashidikanyaho ariko nyine gutungurana na- ni ibintu abantu bagomba kwitega ahangaha feruvia yo jabeira tuyitandukanye na ferroviaire de Maputo eh, hari abenshi bakunda ku ku- kuzikonfyuzinga cyangwa se kuzitiranya ariko iyi ngiyi ferroviaire Gabera yakinnye umwaka uhize muri conference icyo gihe yari muri Sahara ariko muri bari ya bibiri na makumyabiri na rimwe ikipe yari iri i Kigali ni ferroviaire de Maputo zikaba ari ikipe ebyiri zitandukanye Ja- jean pierre wowe eh, ubushishozi bwawe n'uko ubona ibintu urabona amakipe ane azava muri iri tsinda rya niri ari ayahe jean pierre ku byo munyandinda avuze ntabwo ndi burenzeho byinshi kuko ah, aba yakurikiranye kandi byose aba abizi gusa ikipe ya ahiri ah, ndetse n'ikipe ya petero atletic ni amakipe navuga yuko ajya amahirwe kugira ngo azatambuke rwose bitayagoye ariko andi ashobora kwisanga ah, muri iyi city oilers yo muri uganda ah, ndetse n'ikipe ya cape town Ah, nubwo munyandinda yageze gukomozaho avuga ko iyi kipe ya cape town ishobora kubyigaragaza nibyo simbihakana ariko nanone iyo ugiye kureba aya makipe abiri nari maze kukubwira petro atletike nk'uko yavugaga abakinnyi yabashije gushaka ndetse no kongeramo yo icyo ishaka si ukugira ngo ibe karitsiye muri iyi konferanse ahubwo icyo ishaka ni igikombe kuko ngira ngo ubushize yagarukiye ku mwanya wa kabiri ikindi nkaba navuga yuko rero ikipe ya peruviya deira ndetse na track nazo oh, zishobora kuzaza ziherekeje izi kipe ebyiri gusa ni urugamba rukomeye kuko hashobora kubamo gutungurana nk'uko n'ubundi aho twari twiteze eh, ko amakipe akomeye nka us monasi bishobora gutambuka bitayigoye ariko ngira ngo yatwigaye mu rugo igiye kwitekerezaho naho iyo bita nkwara falcon yo iracyafite urugendo niyo mpamvu navuga ko ari amakipe uko ari abiri yo byanze bikunze aragomba kuboneka inanga y'i kigali ariko ataje gutembera ahubwo icyo ashaka ari igikombe
mu kanya turaba dusoje iki kiganiro gusa nibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko itsin- amarushanwa mu itsinda rya nil ah, azatangira ku itariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa kane akarangiza tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa gatanu hanyuma imikino ya kamarampaka i kigali mu rwanda ikazatangira guhera tariki ya makumyabiri na rimwe kugeza ku ya makumyabiri na karindwi i kigali mu rwanda jean claude munyandinda mu gusoza iki kiganiro urebye muri rusange mu itsinda rya sahara ah, ikipe ya stade mariye nibyo koko niyo ya- yegukanye umwanya wa mbere ariko nk'ikipe yagushimishije kurusha izindi n'iyi
Eh, jewe wenda ikipe nashima ikipe ya as douane ikipe ya as douane yo muri senegal ni ikipe koko muri match d'ouverture cyangwa se umukino watangiye umukino ufungura yaratsinzwe na AGC fighters irushwa amanota atandatu ariko ntabwo byaje kwica intege ntabwo byaje kwica intege yarabuze imipira reka dukomeze eh, dukukuze dukomeze dukukuze Ma- umukino wa kabiri nawo yarawukinnye nayo nta nayo ntiyawutsinze nayo yarawutsinzwe kuko yatsinzwe n'u rwanda mirongo itandatu n'icyenda kuri mirongo itanu n'atanu icyo gihe abantu batangiye bavuga bati ikipe iri mu rugo ariko igiye kumera nka nka ngenzi yayo yitwa duke nayo eh, yatsinzwe hafi imikino Eh, yose usoze usoze usoze Eh, ariko yaje kwikamata rero yaje kwikamata rero iratsinda ibona na tike ibiro bikaba ari ibintu bishimishije cyane cyane cyane umukinnyi wayo witwa Chris Crawford wayihetse twavuga ko yayihetse eh, mu gihe abantu batekereza ko ikipe yasezerewe ariko iza kwikamata ibirangiza neza ibona tike izayizana i Kigali jean claude munyandinda umunyamakuru w'ijwi rya amerika w'imikino ndagushimiye cyane kuba akanya waduhaye kugira ngo tuganire wakoze cyane
Eh, murakoze cyane namwe Edi, ndetse nshimiye na Jean Pierre Safata jean pierre nawe ndagushimiye cyane arakoze jean pierre habimana ni umuyobozi w'ikinyamakuru rebero gikorera mu rwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha ni naho dusoreje amakuru yacu nako ikiganiro muri isanga cyacu cyo kuri uyu munsi Ah, nibutsa ko abayisilamu ku isi hose kuri uyu munsi batangiye igisibo gitagatifu cya ramadan aho muri mwese namwe tukaba tubifurije igisibo cyiza mwumva aka karirimbo
حيو حيو حيو salamu درب السلام أزهر وفل واقع الصبح أجمل غرار درب السلام أزهر وفل واقع الصبح أجمل غرار سار الجناح فوق للنجاح للناس مراد واحسن خيار سار الجناح فوق للنجاح للناس مراد واحسن خيار